murumva ijwi ry'amerika ni saa kumi n'imwe n'igice mu gitondo mu burundi no mu rwanda ubu ijwi ry'amerika rikomeje ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi aho muri hose ndabaramukije muri kumwe na eugenia mukankusi i washington dc bahaye ikaze mwese kuri radiyo yanyu uyu munsi ni ku cyumweru mu kanya gato turatangiye tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo nyuma yaho twabateguriye ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda kiza kugeza isaa kumi n'ebyiri guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe murakurikira ikiganiro dusangira ijambo mbere y'ibyo byose ariko ijwi rya amerika ribagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi uyu munsi
mwaramutse abateze amatwi radiyo ijwi rya amerika aho muherereye hose hozina umunezero nigenge kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru duhera mu gihugu cya somaliya aho abategetsi batangaje ko abantu barenga ijana na cumi bagizwe ahanini n'abagore hamwe n'abana bamaze gupfa mu kiringo cy'iminsi ibiri biturutse ku ndwara zo kubura amazi mu mubiri kubera ubugaragwa bumaze iminsi ibyo byatangajwe n'umushikiranganji wa mbere wa somaliya hassan ali ker mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ariker yasabye abanyagihugu hamwe n'amakungu gushyiraho uburyo bwo gutabara byihuta ubuzima bw'abantu ishyirahamwe ry'itahabimukira oyem mu mpfunyapfunyo risaba amafaranga agera ku miliyoni mirongo ibiri na zine n'ibihumbi amajana atandatu z'amadolari kugira rishobore gufasha abanyagihugu ibihumbi bugarijwe n'uruzuba onu yari yatangaje mu mezi abiri aheze ko byihutirwa gutabara abantu ikiza cy'uruzuba kitarababangamira onu ikavuga ko abanyagihugu barenga miliyoni zitandatu ni ukuvuga igice cy'abanyagihugu bo muri somaliya babangamiwe n'icyo kiza abanyagihugu bamenyesha ko mu turere twa bakol mu bumanuko bushira uburengero habashika ku mirongo itandatu bahitanywe n'indwara zo gucibamwo tubibutse ko abatari bake baza barahungiye mu bisagara binini binini mu kiringo cy'amezi abiri aheze mu ntango y'iyi ndwi perezida mohamed eh, abdullahi farmajo yaratangaje ko igihugu kiri mu bihe bitoroshe avuga ko kiriko kiragwana n'uruzuba hamwe n'ikiza c'inzara umugwi w'abaserukira inama y'umutekano ya onu uri mu ruge uri mu rugendo mu karere k'ikiya- k'ikiyaya ca lac chad mu ntumbero yo kwihweza ibibazo byatewe n'umugwi w'iterabwoba boko haram ku banyagihugu bo mu ka- muri ako karere uwo mugwi wa onu watanguye urugendo rwawo ku munsi wa gatanu ku mugwa mukuru wa kameruni yawunde muri kameruni uwo mugwi wakiriwe n'umushikiranganji wa mbere filemo yang aho yatangaje ko igihugu ciwe cyakiriye abanyanijeriya bashika ku bihumbi mirongo umunani na bitanu hamwe n'abanyagihugu bahunze intureka ziri muri repubulika centrafricaine abanyakameruni bashika ku bihumbi amajana abiri nabo nyene barahunze intambara ya boko haram mu gihe uwo mugwi watera winjira mu turere ata abantu batubamwo ku mupaka wa kameruni na nigeria yange yasabye ama, ko amakungu yoshikira kameruni mu bijanye n'imigambi hamwe n'amafaranga kugira haboneke iterambere muri ako karere uwo mugwi wabandanije urugendo rwawo muri chad aho abanyagihugu barenga imiliyoni zine bugarijwe n'inzara kuri uyu wa gatandatu uwo mugwi w'abaserukira onu wabonanye n'abarongozi mu bajejwe umutekano bahurikiyemwo abasirikare baturuka muri nigeria kameruni chad niger na benin bari mu gikorwa cyo kurwanya boko haram bakazova ngaho baja muri nigeri na nigeria umuhinga mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu iponoswa iponosa ero yateye akamo ko guhagarika ubwicanyi bukorerwa abanyamwero bahigwa ko ibihimba bimwe bimwe by'imibiri yabo ni mu cegeranyo umuhinga ero yashikirije umugwi ujejwe agateka akazina muntu i Geneve mu Suisse ku bijanye n'ubwicanyi bwaba- bwakorewe abanyamwero muri Afrika abanyamwero barenga amajana atandatu barishwe abandi bakorerwa amabi atandukanye mu bihugu bishika kuri mirongo ibiri n'indwi mu kiringo c'imyaka itandatu iheze uwa nyuma aheruka akaba aheruka kwicwa akaba yishwe mu minsi ya vuba ero avuga ko ababikora ba- bibaza ko abanyamwero bafise ubushobozi burenze bukoreshwa mu kuragura no mu miti ya kama yamara ko iyo migirwa igako- ikorwa mu mpisho mu cegeranyo umuhinga iponoswa ero yashikirije muri onu yashikirije kandi ivyokorwa kugira ubwo bwicanyi n'ubwo rudandaza rw'ibihimba vy'imibiri y'abanyamwero bituzwe akavuga ko hoba kubakingira kubarindira umutekano ha- no kuha- no guhana ubugizi bwa nabi bufatiye ku gucagura umugwi w'abantu ivyo ngo bigakorwa kandi hariko harigwa igituma ubwo bwicanyi bukorwa muri siriya abasirikare ba leta batanye mu mi- batanye mu mitwe n'umuhari wa leta ya kisilamu kuri uyu wa gatandatu izo ntambara zabereye mu buraruko bwa siriya hafi y'umupaka wa siriya na turukiya bivugwa ko abasirikare ba leta ya siriya bigaruriye igis- ibisagara bicika kuri cumi na bitanu bakaba basubije inyuma abo bagwanyi aho bariko batera bigizwayo n'abagwanyi ba siriya basanzwe bafashwa na turukiya abaharanira agati na muntu muri siriya bemeza ko ibitero bya leta ya siriya ku bagwanyi ba leta ya kisilamu byatanguye inyuma y'aho abo bagwanyi batereye igisagara ca al bab bigizayo abasirikare ba leta ku- mu karere k'ibirometero cumi na bitanu umukuru w'umugwi ujejwe hagati y'akazi na muntu muri siriya avuga ko abanyagihugu bagizwe ahanini n'abagore hamwe n'abana baharurwa mu bihumbi mirongo itatu bataye izabo bagahunga izo ntambara abenshi mu bahunze bakaba bahungiye mu gisagara ca manjib kiri mu buraruko bushira ubuseruko ahari hasanzwe harahungiye abandi banyagihugu baharurwa mu bihumbi mirongo ine mu bahu- bahunze mu ndwi iheze umuhuzabikorwa mu ishyirahamwe mpuzamakungu muri iraki liz grande yabagabishije ku ntambara iri hagati y'abagwanyi ba leta ya kisilamu n'abasi- n'abasirikare ba leta basanzwe bariko bafashwa na amerika hashobora ko hashobora kuba hariko hakoreshwa ibigwanisho vy'ubumara asaba ko hakorwa amatohoza akavuga ko ari hamwe vyoba ari uko bimeze coba ari icyaha gikomeye cy'agateka muntu n'icyaha cyo mu ngwano umuryango wa croix rouge uremeza ko hari abantu indwi bari mu bitaro biri hafi y'igisagara cya mosul bashobora kuba baratewe ibyuka by'ubumara ibyo byatangajwe n'umuyobozi wa croix rouge mu karere k'ibihugu by'abarabu robert mardini
turamushimiye mugenzi wacu utugejeho amakuru avuga ku isi ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu rwanda Ejo, ejo, ejo, ejo, ejo, ejo, ejo.
aha turi ku cyumweru ese ninde muri mwe mudukurikiye hirya no hino mutuye mwibukaga ko hasigaye iminsi itatu gusa ubundi tukizihiza umunsi mpuzamahanga w'abari n'abategarugori nicole wabyibukaga Crispe nabyibukaga cyane kandi mpora mbizirikana erega n'umunsi wacu mu w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi nibwo uyu munsi nyirizina wemejwe ku mugaragaro bisakazwa isi yose hagamijwe kurengera uburenganzira bw'umwari n'umutegarugori by'umwihariko ku iterambere ryabo uyu munsi rero turaganira ku bushobozi bw'umwari n'umutegarugori dushingiye ku bikorwa bakora ku giti cyabo abari n'abategarugori kera na kare bahejwe muri byinshi iterambere ryabo ryashingiraga ku bagabo babo cyangwa kuri basaza babo bitewe n'imyumvire ya rubanda naho tugarutse iwacu mu rwanda rwo hambere murabizi ko bitari byoroshye na gato kuba umukobwa yagana ishuri ariko ubu intambwe yatewe yagaragarira buri wese bityo rero mu kiganiro cya none turaza kumva inkuru z'abari n'abategarugori bagize icyo bakora cyakabereye abandi urugero gusa nimutwemerere dukurikire ubutumwa mwadusangije ku nsanganyamatsiko twagarutseho bushize turagaruka mu kanya gato cyane ikiganiro ejo mugikurikira buri ku cyumweru isaa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu mu rukerera saa mbiri n'iminota itanu za mu gitondo ndetse na saa kumi n'imwe n'iminota itanu z'umugoroba
reka ninjire muri uyu mwanya w'ibitekerezo by'abatwandikiye mbasuhuza kandi mbaha ikaze muri uyu mwanya twahariye abakunzi bacu mu kiganiro giheruka twaganiraga kuri miss rwanda irushanwa ryo gutora nyampinga umukobwa uhagarariye abandi mu rwanda turebera hamwe niba kwitabira iri rushanwa byagira uruhare mu guhindura imitekerereze y'uwatowe cyangwa y'utatowe reka duhere ku butumwa bwa karegeya januwari watwandikiye anyuze kuri facebook ati miss rwanda ni umukobwa ugomba gutekereza ko ahanzwe amaso n'abantu bose imitekerereze ye imikorere n'imyifatire ye agomba kubirinda byose ntagomba kugaragaza cyane amarangamutima ye yiyumvemo icyizere ko ari umuntu ukuze bidatewe n'imyaka ahubwo ko atezweho byinshi bisaba gukura n'ubunyangamugayo habaguhirwa diodone i rwesero mu karere ka nyanza ati nta kabuza bishobora kugira ingaruka mu mitekerereze yabo kuko iyo umwana amaze kuba icyamamare yarangiza ntatorwe biramugora gusubira mu buzima yahozemo uwiringiyimana jean claude irongi ati gutorwa kuba nyampinga bivuze kuba umuvugizi w'abakobwa bose n'igihugu muri rusange naho utaratowe we agira ipfunwe kuri nyiramubande jean claude akomeza agira ati gatsimba nyina soronga bakwiye kureka amakimbirane kuko nta cyiza cyayo gusa bajye bagerageza batange umusaruro ufatika tubiyumvemo umukunzi wacu etienne we aragira ati muraho byanze bikunze iyo ugiye mu marushanwa nk'ariya bihindura imitekerereze ndetse n'imyumvire yawe reka ubu butumwa tubusoreze ku bw'umukunzi wacu jean claude niyo muhoza uri i rusizi ati mbona gutorwa kwa ba nyampinga hari icyo bifasha cyane abakobwa naho kudatorwa bishobora gutera amashyari ku batatowe reka dushimire cyane mwe mwese mwadusangije ibitekerezo kuri iyi ngingo tubahe umwanya mukomeze mukurikira ikiganiro ejo
komeje gukurikira ikiganiro ejo ushobora no kudusangiza ibitekerezo byawe unyuze kuri imeri yacu ariyo feedback ejo at gmail dot com ndetse kandi ushobora no kutwandikira unyuze ku mbuga nkoranyambaga nka instagram twitter ndetse na facebook hose urahadusanga ugihashakira ukandikamo ijambo ejo youth echo mu magambo afatanye
abahungu bakunda abakobwa abakobwa bakunda abahungu ngo nanjye- dukomeje kubifuriza kugubwa neza aho muherereye hose tubibutse ko ejo bundi ari umunsi mpuzamahanga w'abari n'abategarugori bityo mu kiganiro cya none tugiye kuganira ku bushobozi bw'umwari n'umutegarugori turebera hamwe ubushobozi bwabo dushingiye ku bikorwa bakora ku giti cyabo ndacururuka ibiciro ndabimanura insanganyamatsiko y'umwaka iragira iti be bold for change mbese hatanira uhanganire kandi urwanire ko habaho impinduka ese mwe mudukurikiye mubona ute iterambere ry'umwari n'umutegarugori muri iki gihe nimudusangize ibitekerezo byanyu muduha ingero zifatika z'ibyo mubona abari n'abategarugori bagezeho aho mutuye gusa turaba twumva ubutumwa bw'umwe mu bari n'abategarugori ititere brine ageza ku rubyiruko
Aujourd'hui, j'ai un titre nommé La génération positivement active. Et alors, dans la génération positivement active, pourquoi il y a toujours cette culture de silence dans la génération C'est parce que les, les jeunes ont toujours umutwe peur w'inkuru yanjye uyu d'être munsi rejetés.
uravuga Ils ku ont rungano toujours peur rukangutse kandi de- de- rw'ingirakamaro d'exprimer ese leurs noneho idées en kuki hakiri pensant umuco qu'ils wo ne sont guceceka pas nge mbona ari uko urubyiruko rwitinya rukumva ko nta Et warwumva cette tolérance, comment l'appliquer dans nos actions positives Bien sûr, par bien agir à toute situation.
ese Et les ubworoherane dialogues bwakoreshwa constructifs.
gute mu bikorwa Comment byacu sont-elles byiza importantes ndahamya dans ko nos ari actions ukureba kure Bien mu sûr bihe qu'ils byose sont tugezemo importants, parce ari que naho ça nous aide à ibiganiro changer byubaka les idées, byadufasha à gusangira donner ibitekerezo notre- byiza no notre guhindura ibiturimo exprimation et à bien changer ce que nous pensons entre Ah.
nous-mêmes les jeunes.
hari ingingo J'ai deux ebyiri nge points, na bagenzi banjye moi et mes twavuzeho collègues que nous iya avons mbere pu iragira iti ubushobozi discuter.
twifitemo mu muryango Le nyarwanda première, c'est iya kabiri le- iragira euh, iti notre twe nk'urubyiruko plus grand tugomba effort gufata et habitude aheza dans la ho société, nous, les kubyerekeza jeunes.
Ah, Et deuxième, ingufu c'est la z'urubyiruko direction uyu laquelle munsi wa nous none devons ni prendre.
amahirwe adasanzwe Alors, nk'u notre- rwanda plus grand effort et habilité dans la société, nous les jeunes. C'est notre plus grande fortune. Nelson Mandela a bien dit que il pourrait bien nelson être un petit mandela niwe arbre wabivuze auprès, neza auprès aho de la yagize rivière, ati aho au lieu kuba d'être igiti un kinini ku grand arbre au musozi milieu waba des igiti montagnes.
gito Parce que cyegereye dans la amazi saison kuko sèche, mu ce petit mpeshyi arbre ikinini va être kizuma arrosé igito et restera cy'ubuhirwe toujours fraîche. Mais ce grand arbre va sécher et à jamais plus vivre. muravugana na brune itetere mfite imyaka cumi n'irindwi ok icyo nashatse kuvuga ni uko twebwe urubyiruko tugereranywa n'ako gati gatoya kari iruhande rw'amazi kazahora ka- kazahora kari fresh kwako kazahora kuhirwa icya mbere cyo ni ugukundana hari iminyururu myinshi urwo rukundo ruca kuko nituba dufite urukundo tuzagera kuri ya tolerance ya myumvire ndetse n'ibitekerezo byacu bibi bizahinduka kandi nituba dufite urukundo twebwe turi imbaraga tuzashobora kandi tuzashobozwa kandi tuzakora ikintu gikomeye
crispe ku myaka cumi n'irindwi gusa y'amavuko uyu mwana w'umukobwa akaba afite ibitekerezo bingana gutya uru ni urugero rwiza rugaragaza ko burya abari n'abategarugori bashoboye cyane cyane ko uyu nguyu akiri umwana reka tumushimire cyane tunibutsa abadukurikiye ko turi kuganira ku bushobozi bw'umwari n'umutegarugori dushingiye ku bikorwa bakora ku giti cyabo nicole reka tugane muri ruhago
nta gihe kinini kiratambuka mu rwanda abari n'abategarugori batangiye guconga ruhago dore ko hambere iyo umukobwa yabikoraga byafatwaga nko guca inka amabere
ibyo sifu wa nyirigira ni umukobwa wagaragaje ubushobozi bwo gukina umupira w'amaguru gusa ababyeyi be ntibahise babyumva ariko magingo aya gukina ruhago ni byo bimubeshejeho nyamara ni umukobwa ngereye
natangiye nkiri mutoya nabonaga abasaza banjye bagiye gukina kenshi nkabakurikira tukajyana rimwe na rimwe bakanyirukana ariko buri gihe tukajyana uyu mukobwa afite imyaka cumi n'irindwi y'amavuko gusa byaragoranye kugira ngo ababyeyi be bamwemerere gukina ruhago kugeza ubwo byahagurukije umutoza mukuru w'ikipe y'Igihugu ndetse na AS Kigali by'abari n'abategarugori Grace nyina w'umuntu arabyibuka byari ibintu bikomeye cyane kuko nagerageje kubaganiriza mbereka ko ba- ikipe bariha iri shuri mbereka ko ndetse n'utundi tubazo twa tundi dukenewe gukemurwa n'ababyeyi ikipe izatumurihira kubera gukina umupira mbereka ko tutigisha umupira gusa na nyuma y'umupira twicara tukaganira tukaganira ku buzima tukaganira ku byerekeranye n'imibereho eh, y'abakobwa uko bagomba kwitwara ndetse no kugira ngo bubake ubuzima bwabo bwo- bwo mu gihe kizaza sifa ukomoka ku babyeyi bombi b'abarukore basengera mu itorero rya adeperi kuri bo ngo ntibyari byoroshye kumva ukuntu umwana w'umukobwa yakina umupira yambaye ikabutura mu kibuga nk'umwambaro umenyerewe ku bakinnyi ba ruhago Njye nabanje kugira impungenge nk'umubyeyi kuko ntiwafata umwana ngo ubone aragiye uterera iyo ngiyo bitewe n'umuco uribaza uti uyu mwana ashobora kuba yagiye mu bintu bitari byiza ariko nyuma twaje kubona bidateye impungenge twemera guha uburenganzira umwana turavuga duti nakomeze impano ye nyina w'umuntu grace wafashije sifa wa nyirigira gusobanurira ababyeyi be ko impano y'umukobwa wabo mu gukina umupira w'amaguru yamugirira akamaro mu buzima ubu ni bwo butumwa ageza ku bandi babyeyi Uh, niba umwana afite impano ye uh, agomba kuyikoresha kuko impano y'umuntu ubundi iyo umuntu abashije kuyivumbura niyo imufasha mu buzima bwe Uh, nababwira rero ababyeyi ngo barekure abana babashe guteza imbere impano zabo
nicole birumvikana ko ni uguconga ruhago abari n'abategarugori bagaconga erega burya nta muntu utagira impano Crispin kandi burya impano ishingira ku bushobozi bwo gukora ikintu neza yes reka noneho dukomoze ku gusoma ibitabo dore ko mu rubyiruko akenshi hagiye havugwa kutagira umuco wo gusoma ibitabo gusa bigaragara ko abanditsi b'ibitabo mu rubyiruko ari hafi ya ntabo nicole
iyo havuzwe iyandikwa ry'ibitabo mu rwanda abenshi bahita batekereza ku byanditswe na alexis kagame cyangwa undi mwanditsi gusa ugiye kureba umubare w'igitsina gabo waganza umubare w'abari n'abategarugori gusa Crispin twasanze burya abari n'abategarugori nabo bafite ubushobozi bwo kwandika ibitabo apisi kwizera ni umwana w'umukobwa washoboye kwandika igitabo reka adusangize byinshi
igitabo nanditse ah, cyitwa orandi and child mu rurimi rw'icyongereza buriya ah, ibintu tugenda dusoma tukiri abana nibyo bidufata mu mutwe so aho ngaho niho nabitekereje ndavuga ngiye gusoma byari ibintu byamfashaga nkiri umwana ngiye gutangira n'abana batoya kugira ngo bagende bagira uwo muco wo gusoma bakiri batoya cyangwa se batangirire hasi kwizera akomeza agira ati abanyarwanda n'umuryango wanjye bakiriye neza ibyo nanditse ibi bikaba ari ibimutera imbaraga zo kurushaho kuguma mu bwanditsi mbona yuko uyu nguyu uje umwuga nyine wanyakiriye neza umwuga udasanzwe ariko wanyakiriye neza n'abanyarwanda babyakiriye neza kandi bampaye imbaraga nyinshi n'umurava wo gukomeza gukora nyine kwandika nkagezaho abana b'abanyarwanda ibintu bitandukanye arakomeza agira ati urubyiruko niba rufite icyo rwabwira abanyarwanda binyuze mu kwandika ntibumve ko hari undi bireba kuko nta bumenyi buhambaye bisaba byose birashoboka nta kwitinya nta na kimwe nyine byose navuga ngo ni mu- ni mu mutwe nta kwitinya ugomba gukora ikintu icyo ari cyo cyose wumva wagenewe nta bintu byinshi biri mu kwandika urebye ni umutima wawe n'ibyo utekereza no kugishyira hasi ku rupapuro wumve a- abantu batandukanye wenda bakuze bakugira inama
reka tubibutse ko ejo bundi ari umunsi mpuzamahanga w'abari n'abategarugori bityo mu kiganiro ejo turi kuganira ku bushobozi bw'umwari n'umutegarugori dushingiye ku bikorwa bakora ku giti cyabo twahereye kare tugaruka ku bakobwa gusa turebera hamwe ubushobozi bafite mu bikorwa bagiye bakora ubu noneho tugiye kumva inkuru y'umubyeyi ariko noneho munyemerere simvugeho byinshi ahubwo muyikurikire sinzi uko ubigenza mbere nari umugaturika cyane unakomeye cyane ariko namaze imyaka cumi n'itanu ntari ninjira mu nzu y'imana iyo ari yo yose uyu ni nyiraneza godansi umubyeyi w'abana batanu aha arakomereza ku mpamvu yatumye amara imyaka isaga cumi n'itanu atajya mu rusengero iwacu duturanye na kiliziya iriya ya muhororo niho twakundaga guhungira iyo intambara yabaga yabaye bwa nyuma rero twaje guhungirayo ariko nababajwe n'ukuntu abahasigaye bose nta n'umwe warokokeye niyo mpamvu namaze imyaka ingana gutyo ntari nasubira mu kiliziya numvaga ntazasubirayo jenoside yakorewe abatutsi mu w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yasigiye ibikomere bikomeye nyiraneza dore ko icyo gihe uyu mubyeyi yari afite imyaka cumi n'umunani gusa byinshi mu byabonye dore ingaruka byamugizeho njyewe nagize ihungabana ryihariye ryari rinkomereye cyane ku buryo nisharaga nkumva ntazigera nishima nakwicara nkumva nta muntu tutahasangira nkumva tutahana umukono imiryango yaranshizeho ni ni amateka nari naranyuzemo ya- yari yarampinduye ihungabana ni ibikomere byo ku mutima umuntu agira bitewe n'ibihe bikomeye yanyuzemo maze bikarenga ubushobozi bwa kamere muntu bwo guhangana n'ibibazo by'ubuzima bwa buri munsi maze agatangira kugaragaza ibimenyetso birimo ubwoba kwikanga ubusa uburakari bukabije umubabaro uremereye kwihara kwigunga n'ibindi mu gihe godansi yabanaga n'ihungabana nguko uko yari abayeho nari umuntu ufata icyemezo cyanjye bwite ntawe ngishije inama naba nshaka gufata urugendo nkarukora ntawe mbwiye aho ngiye nagiye mbibamo nyine bigoranye kuko numvaga ntacyo nshaka gukora numvaga ibitekerezo byanjye bidakura ngo bigire icyo binyerekezaho cyanteza imbere Nyirimanzi Aphrodis ni umutware wa Godansi babanye nyuma y'intambara nawe aratuganirira ku mibereho y'umufasha we muri icyo gihe yari umuntu wari usigaye wenyine akajya yigunga nkabona ko ari ngombwa ko yabuze umuryango we abura ababyeyi akaba mbega yari umuntu ntabwo nabonaga ari umusazi ariko nabonaga yitonda nta kintu yabasha gukora yitonze ariko nkamutwara gahoro nkamu- nkamwihorera uyu muryango wa Godansi na Aphrodis utuye mu karere ka Ngororero mu kagari ka Rususa imfura muri uyu muryango ifite imyaka makumyabiri n'ibiri kubana n'ihungabana kwa Godanse byagiye bikendera gahoro gahoro abantu b'abarokore kubera ukuntu bambonaga bakunda kunyuraho nasinze ha ku muhanda bati rwose kanaka buriya aratubabaza bakajya baza kunsura bakanganiriza nari nzi ko n'imana itanze ntabwo nari nzi amaherezo nyuma y'imyaka cumi n'irindwi Godanse abana n'ihungabana ajya gukira byatangiye akunda indirimbo z'abarokore ndetse n'inyigisho zabo atangira ajya mu biterane ku misozi bityo atangira gutinyuka no kwinjira mu rusengero hashize undi mwaka nanone ubwo ni umwaka wa cumi na gatandatu ku mwaka wa cumi na karindwi niho numvishe nshaka kujya gusenga noneho nivana mu rugo nta muntu uje kumbwiriza ngo tugende ndagenda ninjira mu rusengero nicara noneho ndatuza ntega amatwi numva binguye neza ku kindi cyumweru nsubirayo nkomeza gutyo kugeza na n'uyu munsi Godanse amaze gukira ihungabana yatangiye gufatanya n'umutware we guteza imbere urugo rwabo Aphrodis arakomeza ubu ngubu wajya mu isoko rimwe nanjye naba nagiye kurangura nkasanga yacuruje nk'amafaranga nta kintu yakoresheje yabitse tugacuruza tukunguka tukongera tukajya kurangura tugakuramo amafaranga make tukoherera abana minerivare nkamuguramo igitenge nkagura ishati nkagura ibikoresho by'amashuri rwose ubu ngubu nta kibazo mu kunga mu ry'umutware we Godanse aragaruka ku byo bamaze kugeraho bafatanyije ntabwo ari ukwirata ariko mbona ndi ahantu hashimishije ntabwo ndi umukire ariko nta nubwo ndi n'umukene nta muntu wanshyira mu cyiciro cy'abatishoboye kuko ndishoboye ntanga mituweli y'abana batandatu mfatanyije n'umutware ducana umuriro w'amashanyarazi ibyo twabigezeho dufatanyije n'umutware
ubushize duheruka soronga na papiyasi berekeje ku ruzi rwa munyaga bajyanwa no kuroba amafi gusa bari bagitekereza icyo bakora baramutse bahuye na gatsimbanyi ese ibyahereye he? iyi ni ikinamico nyiramubande mugiye gukurikira mu gice cya kabiri mu kiganiro ejo
mbaba Kabi.
unanishitura kweli ye Mm.
akabana yanjye sheri ndakumva burya izi ni igiswahire
yego sheri ndakigerageza Yewe.
Mm. arega kubera kubana n'abantu b'ingeri zose umuntu agenda yigira ku bandi yo sha ni byiza sheri ndakumva njye mba numva binshimishije pe Mm.
uzi kuba uri kumwe n'abandi Mm.
ukajya kumva nyine bashyizemo nk'izindi ndimi Mm.
ukumva nyine uwo muri kumwe nawe nyine arazivuze Mm.
uzi ukuntu bitera ishema ntushobora kubyumva arega mukunzi ni uko ntagize amahirwe yo gukomeza nibyo ariko burya n'igifaransa rwose Eh, ndavuga nakiragerageza.
Eh, kandi n'icyongereza nacyo ndakizi
sha ni ukuri pe ahubwo sheri ndakumva ndakwingiza uzanyice nanjye tujye tukivuga Eh, niko se sheri karame ngewe akenshi iyo turi kuganira ibitekerezo byanjye byose bihita biganisha ku bukwe bwacu nkabona njye nawe mu kidari abantu baje kudushyigikira turi guhana ciyazi Eh, abantu bari kuduha amashyi sheri nubwo baba binsekeje nanjye pe mbitekerezaho ariko iyo nibutse ko nta data nta mama ngira kandi na marume atumva neza urukundo rwacu sheri bintera kumva nigunze sheri ni ukuri bintera agahinda humura sheri nzakubera papa na mama nibyo aho batazaba bari Mm.
nzahakubera kandi nzaguhanagura amarira yose warize ku maso iyo maze uturize mu gituza cyanjye kandi nzi neza ko imana izabeho umugisha yego rata sheri nkunda uzi ukuntu ndema umutima Mm.
nibyo bituma ndushaho kugukunda sheri nzagukunda ngukunde sheri gukunda iteka ryose Ugamina. sheri ndabona haje umukiriya reka mbanze duciririkanywe ndaje twongere twiganirire
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika
mwadufasha kugabanya radiyo tukaganira murakoze mbere na mbere nagiraga ngo mpe ikaze abantu baje muri club harimo abasanzwe baza ndetse ndabonamo n'abashya ikaze kuri mwese uyu mwanya rero nagiraga ngo nsabe mbegeti mu ijwi rye nubwo nta gitari ihari atunyurize indirimbo yo kubakira turakomeza ibikorwa bya club mu kanya
Amahoro, amahoro, amahoro ni meza bavandimwe, tuyakunde, tuyishimire, uko imana idahwema kubitwibutsa.
Urakoze, urakoze cyane. nongeye kubashimira ngira ngo no ku bantu bashya tubasobanurire bimwe mu bikorwa dukora hano muri club mfatanyije na bagenzi banjye ari bo mbegeti gakuru ndetse n'undi utabashije kuboneka hano ku bw'impamvu zitamuturutseho ariwe minyoni nitwe twashinze iyi club y'amahoro hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro kwirinda amakimbirane iyo ari yo yose kurwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose no kwirinda ibiyobyabwenge akaba ariyo mpamvu rero tubararitse n'abandi bose mufite impano zitandukanye kandi zatanga umusaruro
karibu rwose ariko mfite icyo navuga yego wowe washyize agatoki hejuru uvuga murakoze mwavuze iby'impano numva hari ahantu nibonye nifuzaga ko iyo mpano nayihuza no kuba minyoni atabonetse hano bityo tukareba ko byadufasha komeza nk'ubu nkanjye nifuza ko nakora muri deparitoma y'itangazamakuru bityo amakuru yose numvishe mu kigo no hanze yacyo nkayazana akadufasha gukora ubucukumbuzi bwimbitse ku bibazo bihari
rasa ku ngingo nk'ubu mfite amakuru nubwo mwatubwiye ngo minyone ntiyaje ahubwo ntaheruka kuza kwiga ngewe rero hari ahantu namubonye kandi ni ku kigabo kizwiho guheheta abana bakiri bato nkaba numva ayo makuru twayakorera ubugororangingo ryahohoterwa mwatubwiye naryo twarirwanya duhereye kuri uyu mugabo kiduhe urakoze rwose uri umwana mwiza kandi icyo gitekerezo uzanye ni cyiza twagishingiraho mu gushyira mu bikorwa ibyo twiyemeje aho ha sinababwiye iritavuze umwe ngaho nimureke twese duhaguruke dufatanye n'ukuri turebe ko twakemura ikibazo cya mugenzi wacu nibyo rwose noneho wowe ushaka kujya muri iyo dipatimenti turashaka ko ejo uzakora inkuru ukayitambutsa kuri poze ya saa sita kuri mikoro kugira ngo abayobozi bose bayumve badufashe gukuraho iminyoni
ni byiza rero mwabyiyumviye rero nk'uko perezida yatangiye abibabwira ko buri wese afite impano tukaba tubashishikarije n'abandi kuzazana tarazani kandi nkaba mboneyeho n'umwanya wo kubashimira kuba mwaje kuko amasaha mbona yadusize ubutaha muzatumira n'abandi benshi Ni byiza.
mugire amahoro rero
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika
mwiriwe mwiriwe mwiriwe baha yego mwiriwe papa sabi ni karibu murakoze ese ko numva sabine adakoma bite hari aho yaranyarukiye ariko menya ari butindewe gato ni amahoro se yego nari nzanywe n'amahoro nyine Eh.
namushakaga ngo aze tujyane mu rugo nyine aramushaka nibyo ubanza ibyo ari byo byose aho agiye harimo akagendo ariko wamutegereza cyangwa se ukagenda ukaza kumunumaho ko numva usa nk'uzi aho yagiye wahambwiye nkajya kumushakayo ndikumva atari ngombwa papa sabi niba yagiye gusura abantu se wamusangayo bitewe n'uburemere bw'amagambo mama we ashaka kumuganiriza kandi meza naho Uburemere?
najyayo rwose hewe papa sabi ndumva bitanyoroheye pe kukubwira ahantu yagiye cyane cyane ko atigeze ambwira ko uri buze hano ariko mbaba karabo uzi ko nyokorome yambwiye ko ushira isoni nkagira ngo arabeshya kutese kandi ubwo koko ni gute naza hano ndi gushaka umwana wanjye ugashaka kumumpisha ngewe rwose nshaka ko uhambwira cyangwa ngiye kukurega kuri nyokorome uri kumpisha umwana wanjye ibyo ari byo byose tumva nawe atari umwana abaye ari hano akaba arimo kukumva akakwihisha urumva ikibazo ntabwo aba ari icyanjye ikindi kandi kuba yaravuye mu rugo akaza hano ni uko bitagendaga neza ntituze gutongana cyangwa se ngo tubwirane nabi wagenda akaza mu rugo da ariko uramisha umwana wanjye waha agakobwa we?
ntabwo ari ukumuhisha n'ubundi bambwiye ko ushira isoni koko